iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa kane itariki cumi na zitanu y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije
ino ntara niyo ntara aba iya mbere mu bijyanye no kubumbatira amara umutekano niyo ntara aba iya mbere mu bijyanye no gushyiraho ya migwi duhurikiyemo twese bijyanye gutsimbataza umutekano uyu ni perezida Pierre nkurunziza igihe cyo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu ntara ya kibitoke iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abantu batatu bari bagandaguwe muri komine mugamba zone kivumu mu ntara ya bururi hamwe n'urupfu rw'umusirikare wo mu rwego rw'ibisongerezi turazigaruka ko mu kanya kari imbere abantu batatu barabagandaguwe muri komine mugamba zone kivumu mu ntara ya bururi bishwe na grenade yatewe kumuhana iwabo ku mugoroba w'ejo ku wa gatatu ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse
bose hamwe uko ari batatu basangiye umuryango bagizwe n'umugabo umugore wiwe hamwe n'umwana wabo yari afite imyaka ibiri amakuru twakuye ahitwa ku munini umutungo wo muryango wahora ubako avuga ko uyu mugabo yari yashengeye yitwa disimasi bashira yishize bamutazira bitama uwo mukukuru ke mu gisirikare umudandaza w'inka akongera agakora mu ihingo ry'icayi otb yari asanzwe afise ingo zibiri bera umukenyezi wiwe agira kabiri batowe na grenade yateye ku nzu babanamo n'uwo mukenyezi agira kabiri gashimbira isurumbizi aya makuru twayahawe n'umukenyezi we wa mbere asanzwe mu rundi rugo ruri mu gacimbiri nyarubuye yaramanutse avuye ngahanyu hari saa cyenda n'iminota itatu ashitseyo yinjira mu nzu kugira ngo ahindure impuzu aje ku kazi je nagiye numva nimba ari nkoho nimba ari gerenade sinome nagiye numva gituritse naciye numva ko no mu mugongo handaye je ntandamanuka kurahava dushitseyo twasanze inzu inyuma aho baciye bayisatuye abandi nabo baca batsinda muri sara nasanze bose ari biziga je no kuri mutama namubonye naciye ngo igihumura sinasubiye kwitegereza ngo ndabaho yakomeretse ahantu nabonye neza ni ngaha ku maguru umugabo mwene wacu ni ukuri iki cyose iki cararangutse n'ukuguru kuracika n'ukuboko kuracika umwana nawe cyamurumuye umutwe n'itama rimwe rica riragenda uyu mugabo yishwe mu gihe mu minsi iheze yahatse kugandagurwa uko bendanya bivugwa ni umukenyezi we asigaye bari bamaze iminsi bamurondera kwa kane bari barigeze kuza kumutera nk'uko nyine hoho imana irakinga ntibamubonye kuwa gatatu itariki itatu n'imwe niho bamutegera munsi y'urugo nyine agiye ku katsi bavuye inkoho mu nyuma aho guverinoma itari bwamurekura acarahunga ariruka agenda aravuza induru ngira ni abaca bahindukira kandi baca baza kumwica uyu mukenyezi amenyesha kandi ko umushingantahe wiwe agize amatatsi y'amatongo yamara abanyagihugu bo ku munini twaganiriye bose bemeza ko disimasi bashira yishize hariho amazina y'abantu yavuze yuko yabonye igihe yahogandagurwa aya makuru nyine aremezwa n'umukenyezi wiwe ariko tumubajije ko abantu bategera umugabo wiwe bayasanzwe bafitanye amatati y'amatongo arahira akarengwa ni urwanko bamuhora urwanko rw'amatongo nta kindi bamuhora n'ukuri nta by'imigambwe yarimo nta by'amoko yarimo ariko yahigwa n'abantu b'amatongo nyine niyo mwana yavuga ko yamenye ese yoba ari uwo basanzwe bafa amatongo bafite amatati y'amatongo reka n'ukuri ni hakurya gutya ni mu yindi zone bo ni muri zone nyagasasa natwe ni muri zone kivumu umukuru w'umutumba mukike jean bosco hatungimana yatubwiye ko disimasi bashira yashize atigeze yitura abajijwe nko ku rwego rwo hasi ngo amenyeshe ko umutekano w'ubangamiwe ni amatara y'intara y'aburi nk'unza christian yabwiye umumenyeshamakuru wa radiyo y'isanganiro ko abantu baraye bagandaguwe bageze ihorihori hagati aho hari amakuru twakuye muri komine ya mugamba avuga ko disimasi bashira yashize yiyamiriza abagwanyi imvugo yakoreshejwe muri ayo makuru ivuga yuko yagize urunwarunwa muri komine mugamba mu ntera bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza yasozereye urugendo rw'urumuri rwitiriwe amahoro mu ntara ya cibitoke ni inkuru ya mugenzi wacu evariste zikobanyana
urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwasozerewe mu ntara ya Cibitoke rwaranzwe n'ibikorwa byo kubaka inyubakwa rusangi mu makomine ya Rugombo na Mugwi muri komine Rugombo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguje ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kwigisha abagendana ubumuga bwo kutumva muri Mugwi naho perezida Nkurunziza yifatikanije n'abanyagihugu baho mu bikorwa byo kubaka ishuri ry'imyuga buramatari w'intara ya Cibitoke yashimye kubona urugendo rw'urumuri rw'amahoro rusozererwa mu ntara rongoye ikimenyamenya kw'amahoro ari yo n'ibidasanzwe ni umugisha urumuri rumaze iminsi icumi rutembera mu ntara twacu guteka kubona urwo rumuri rusozererwa muri ino ntara ni ikintu gikomeye tudashobora kuzokwibagira eh, kuri ino tariki umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye abanyagihugu bo muri iyo ntara igituma urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruhasozerererwa perezida nkuru nziza yashikirije ko cibitoke yabaye intara ya mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano si kubera ikindi uru ni urumuri rw'amahoro kandi urumuri twarushikanye ku irembo ku ntara yabaye iya mbere mu guharanira amahoro n'umutekano akaba ari intara dufata yuko ari umwugariro w'igihugu ino ntara niyo ntara yabaye iya mbere mu bijanye mu kubumbatira amahoro n'umutekano niyo ntara yabaye iya mbere mu bijanye no gushiraho ya migwi duhurikiyemwo twese jeje gutsimbataza umutekano kandi ino ntara igihe cose umwansi yagerageje kwinjirira yateye intambwe n'imwe ni nacyo gituma ino ntara ifise impamvu yo kwakira no kubika urumuri rw'amahoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza ko abagize iminsi icumi batemberana urumuri rw'amahoro mu gihugu hagati bashikiriza ko basanze intara c'ibitoke iza mu kibanza ca mbere mu kwijukira ibikorwa by'iterambere twagomba gushimira cyane yuko abagize uru rugendo batwaye urumuri rw'amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi baduhaye raporo kandi baratubwira intara zitatu za mbere zigaragara neza yuko bariko baratura amaboko bagizwe n'igwintamenwa mu buryo budasanzwe mu guteza imbere intara zabo izo ntara rero ukuntu bazitondetse tugomba gushimira intara zitatu badushikirije aho baciye hose babonye yuko ari ibikorwa bidasanzwe by'iterambere abarundi babo abanyagihugu babo abenegihugu babo bariko baragira urunani rw'intamenwa mu kurwanya urwo ru- kurwa- kurwana urwo rugamba twavuze na cane cane biciye mu iterambere baduhaye intara zitatu intara ya mbere basanze irimwo ibikorwa vyinshi vy'iterambere ni intara ya Cibitoke
Intara ya kabiri ni intara ya Muyinga nayo nyene iri ku murindi w'ibikorwa vy'iterambere nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ikurikirwa n'igisagara ca Bujumbura ivyijana 42 nivyo vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ibikorwa vyo kubaka ikibuga ca kijambere cuguruwe kuri uno wa kane ku mugwa mukuru wa komine Buganda birangire nk'uko vyashikirijwe na buramatari w'intara c'ibitoke ico kibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru cuguruwe icese na perezida nkuru nziza mu ntara c'ibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba umusirikare wo mu rwego rw'ibisongerezi eh, yahora apfungiwe mu gi- mu gasho k'iperereza ry'u Burundi i Bujumbura yaritavye umuremyi umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi yemeza ko umusirikare yiyahuye ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
uwo musirikare yapfuye igihe cy'isaha icyenda n'inusu z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye ariko urupfu rw'iwe abantu bagiye kurumenya inyuma y'amasaha arenga abiri biciye ku rubuga rwa Twitter rw'umuvugizi w'igipolisi nyene Adjudant Eddy Claude Nyongera yari asanzwe akora mu biro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi yaguye mu bigo by'ibiro bikuru by'iperereza ry'u Burundi biri muri zone Rohero komine Mukaza hagati mu gisagara ca Bujumbura umuvugizi w'igipolisi arasigura uko avuga ko uwo musirikare yiyahuye yabishikirije ku iradiyo na televiziyo by'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu uwo musirikare yari yafashwe uno munsi mu gitondo akaba ariko arabarizwa ngaha mu biro bikuru by'igendereza ku byaha bijyanye no guhungabanya umutekano z'umutekano mu gihugu niho rero bahejeje kumubaza yahenda umupeji yarahejeje kumubaza yuko ah, yomureka agasohoka hanze gatoya kugira ngo ngo hari ico yibagiye kubwira umupeji yari yabanje kumwumviriza ubwa mbere nawe yaca ashika muri kino cyumba aca atoraho grenade muri ajya magrenade baba bafatanye inkozi z'ikibi hanyuma baca baramubona ko ayitoye baca baragerageza kurwana nawe kugira bayimwake ariko yaciye ayugurura bamaze kumva yo kugira iturike bahavuye baca biruka iciye aturika icihitana ubuzima bwiwe igipolisi kivuga ko ivyashitse bibabaje ico tuvuga kuri iyi nyifato ubwa mbere ho ni inyifato tunegura cane umuntu yafashwe ubwa mbere hoho ntacaha baragira yaba ariko arakorwa ko amatohoza asanzwe kandi yari yamaze kubazwa vyose yari yanavyishuye neza birandikwa neza icagiye gutangaza abantu be nuko ngene yahisemwo kwiyahura yamaze no kubivuga vyo bari bamubajije vyose mu bisanzwe umuntu iyo yafashwe aba ariko arabazwa kandi abazwa n'abantu yo kwishura ku vyo ariko arabazwa hanyuma icaha kimwagiriye araheza akaruhirwa ubutungane kitamwagiriye naho araheza akarekurwa iyo nyifato rero yo guca biyahura ni inyifato ya- yadutangaje cane igipolisi gisigura ko uyu musirikare yari yahagaritswe hisunzwe amategeko habanje gusohoka umutahe wo kumufata wasinywe n'umushikirizamanza iki gisongereza c'intwazangabo kandi cafatiwe ku mirimo ya misi yose mu biro bikuru vya gisirikare mbere yambaye impuzu y'akazi mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka uwundi muntu yiyahuje urwembe hagati mu gisagara ca bujumbura mu ibarabara mu gihe yari ahagaritswe n'umupolisi ariko aja kumufungira mu gasho kari iruhande yahabuze isoko nkuru ya bujumbura hagati mu mugwa mukuru w'uburundi igipolisi camenyesheje ko yamaze kugerageza kwiyahura abantu bamutesha kandi ko yari yanyoye ibiyayuramutwe muri ico gihe nyene umwe mu bana basegerereza mu ibarabara bacitse imisore yahatswe kwiyahuza urwembe yabigaragereje mu gasho k'igipolisi nawe nyene inzego z'igipolisi zemeza ko yari yanyoye ibiyayuramutwe kuko abapolisi bamaze kumutesha kwiya ku buzima no kumwaka urwo rwembe haheze akanya katari gato yahavuye abazi vyamushikiye bagenzi be nabo bigana ko arivyo yari yanyoye vyamuyayuye umutwe eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze eloge tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risambanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda abakinyi b'ivyese batwenza abantu kenshi babonwa nk'aberuzi kuko batinyuka gukina ivyo abandi batinya yamara baba bariko baratanga ubutumwa mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiye na rodrigue tuyisenge batazira gitoro umuhinga yandika udukino dutwenza abantu akongera nawe nyene ubwiwe akadukina aratangura asigura igituma bamwita gitoro ofete igituma ba- ba- batangiye kuntazira iryo zina ni ukubera ibintu nakohora nkora bavuga yuko kenshi ndabikora ngo niduroze ariko si uko byaba bimeze bakavuga ko nywa ibitoro nkakora kujya kuri moteri noneho ni ibintu ba- ni izina batangiye kuguha ukuze ntabwo ari ryo wavanye mu bwana Ah, nibyo navanye mu bwana abana kuva nkiri mutonya abana tubagendana abo twigana bivanye n'utuntu naguma ndabagira bijana no kubatunza nyene Nara- nari mbangutse niko navuga amajambo make kuri telefone dufite leo cargo leo cargo wiriwe twiriwe munyamakuru ku ijwi ry'amerika nuko hari igitekerezo se cyangwa ikibazo ufitiye gitoro ego bwa mbere ndagomba mutangure mu ndamukirize amahoro cyane supasitari komediyani gitoro w'iwacu ngaha mu burundi ko ije nagomba ndamutera intege ku kubera ibikorwa akora cyane biraduhimbara cyane kuko gutwenza novuga nti n'umwuga abantu benshi badafitiye icyo nokwita talenti mugabo we yaragize amahirwe araronka atara yo gutwenza kuri jewe byabaye irya mbere mu myaka isanja mu giteramo ciwe cyo gutwenza kandi byarangiwe ndahimbagwa cyane na cyane cyane nari mvuye mu ntara y'amakamba nanutse ngayo i bujumbura nza ndamubona ariko arakina atwenza abantu mugabo ahanini hanini ni icyo ukura mu uko gutwenza kuko ara- arahanura haba mu by'imibano eka no mu by'intwaro kuko iyo utwenze uriyumvira ati kubera iki ntunzi gusa niyo utwenze n'amagara yawe aranonoka ni nacyo gituma ndamubwira ati gitoro guma kwivura ariko nagomba ndamubagirire ko ndamubaza ko akabazo gatoyi yego burya ndugwaruka mugabo twese ntidufise tara imwe harya burya gutwenza byoba bishoboka ko umuntu ashobora kubyiga akabimenya ye cargo urakoze yego murakoze namwe ku ijwi rya amerika tubateze yomi gatanu kuri gatanu turaba- turabumva ye mukomere komera komera noneho duhamagare na dani promese nawe dani wiriwe aha mwiriwe kamirindi nuko hari akabazo se ufitiye gitoro aha manze gushima cyane kandi ndongera ndamutsa umutwe umuntu asanzwe tweza cyane gitoro Eh, ndashimye cyane aka kanya mu mpaye rwose kugira nyage na- n'uwo muhinyanyuza igitoro Mm.
Eh, ku- eh, ku bw'ibyo byose rero eh, ikintu cya mbere kamirindi eh, ni iteka rikomeye kuba dufite abantu nk'abo mu burundi eh, novuga yuko bafise eh, ico nokwita amatara akomakomeye nk'uko usanga bakurikiranwa cyane ku mbuga eh, nkoranyabuhanga nka jewe gitoro ndamukurikirana kenshi ibikorwa vyo ndabikurikiranira hafi asanzwe ari ndi mu bagenzi we kuri facebook Eh, Mm.
kenshi ndakurikirana ibikorwa vyiwe ndumva ndyohewe cyane kandi usanga ndashobora kuba ndi mw'ijoro niryamye eh, turi kumwe n'uwundi muntu ugasanga ndiko ndatwenga akambaza ati twenze ibintu usomye kwa gitora umuntu arinza ntwenza eh, nka nk'uko ndi- ari ibintu usoma utagira ngo ni ibintu ariko arambwira gitoro n'umuntu nemera cane nani ndamukunda rwose Ye.
ama ku bw'ibyo nyene kandi ari muri bake ari muri bake abatarendaza abashika nka batatu ariko ari muri bake novuga bakurikiranwa cane kuko iyo uriko uraba ico twokwita amarayike canke amajeme ba- ku ma- ku ma- ku- ku maposite yiwe ivyo ibintu akunda gupibiriya Mm.
kenshi urabona ko gitoro akurikiranwa cane donc mu majambo make n'umusitari Mhm.
ama rero eh, tubandanyije n'utubazo kamirindi ndafise ico ndamwibariza Mm.
Eh, nagomba ndamubaze gitoro ko eh, kuko eh, icyambere cyo nuko namaze kuva impamvu bamwita gitoro cyari icyambere nari kumubaza ariko numvise yakishuye Mm.
ama reka ndamubaze eh, reka ndamwibariza impamvu eh, impa- eh, gute ni gute uwo mwuga um- uramworohera iyo ariko arawukora uwo bumworohera canke hariho ingorane nyi- zi- zi- zina ziriya camwo ico ni ikibazo ca mbere Mm.
hama ikindi kibazo nagomba kumubaza ah, iba afite sponsor kuko eh, narigeze kubona ashimira uraho yitwa Eric yasanzwe ari mu bihugu vya Buraya Mm.
eh, amushimira ko yoba hari ibintu yoba amufasha ibi n'ibi niba ariko nashaka ndamubaza ati eh, hariho izindi sponsor yoba afise aha n'aha mu gihugu canke eh, hanze y'igihugu kuko eh, nibaza yuko atari umugabo woroshe ikindi ah, kigira na gatatu nagomba kumubaza Mm.
ndashaka kumenya gitoro ubwiwe ubuzima bwiwe mu majambo make cyane avunaguye arashobora guhava atubwira ati gitoro n'uyu n'uyu yavukiye aha akora ibi eh, ko namaze kumubona ku ishusho cy'umuntu akuze cyane arashobora kutubwira ati nkora utu n'utu n'utu noba niga cyangwa siniga nta byonze ibintu nk'ibyo Nta- mu Ye.
kurangiza ndamushimiye rwose ndaryohewe cyane no kumwumva eh, ko ndamukurikirana cyane hano mu burundi n'iteka ko wadufise umuntu nk'uyo urakoze cyane kambirindi nawe dani nawe urakoze ego gitoro we hanyuma rero leo kargo arabaza ati gutwenza umuntu yabyiga akabimenya icyo navuga cyo cyo kuturenza aho benshi bagerageza kubyiga mugabo ntibashobokere akenshi na kenshi iyo bafite impano na ntoya bafite mu bijyanye n'uwo- n'uwo- no guturenza bikorohera na gatoya ndibaza ko bitewe na kuntu ye hanyuma dani promese nawe ati uyu mwuga urakoroheye ufite izi- ingorane zihe ese hari umusponsor ufite ese watubwira ubuzima bwawe banza umusobanurire ingorane ugira nimba na- n'uyu mwuga wawe ukoroheye ingorane ngira icya mbere cyo cyo ni uko ari ingorane zijyanye n'uburyo usanzwe nkora amavidewo ndakina amakomedi amakurumetraje n'ubwo amakomedi mato mato warabura ibyuma byo gufata amasanamu n'amajwi biyakwega neza hama uko ubu- nubwo dusanzwe kuronka abamwe bamwe ba- bashobora kwemera gukora ibikorwa byanjye ariko nuvuga ko twagwa mbere tuba dukoresha telefoni telefoni mu gufata amashusho hama icya kabiri nacyo ingorane ni nyinshi cyane rwose rwose mu bijyanye n'inkuru zawe abazandi abashobora gu- kwiragiza mu mantu mu magurupe ya whatsapp facebook n'ahandi hose kubera dufite kure bose n'abantu bashobora kuba bakenera make- amafaranga make make ndabaha- ndabahereza ikindi nacyo ku- ingorane ni nyinshi kubera ni nyinshi nta kintu ndaduhamara mugabo zizi imbere ni ikijyanye no- ni- n'ibikoresho bishobora gutuma ba- bifasha mu mu gukina no kuga- kamera na microphone zishobora kuba zikwega amajwi neza amashusho agasohoka neza hama n'ibijyanye n'abantu bapataje inkuru kubera dufite kure na bose n'aba- n'abakenera agahembo hanyuma tukiri aho ngaho mu- mu biba- mu- mu birebana n'ingorane hari ingorane ujya ugirana n'abantu tuvuge ukoze agakino runaka kagakurira ingorane abantu baka- bakakwitwarira mu mutwe bakagutuka baka- ba- bagashaka mbese kuguhohotera bona ubwa ntawara ntawe uragerageza kumuhotera ntawe uragerageza kumuhotera mugabo mundaze mu makomenti y'ibyo mba nakoze bamwe bamwe bamwe ni abantu bari kurusha cyane rwose bashobora kubavuga bivanye imbere kuba iyo mushatse gukora ku bantu ku bakobwa cyane cyane niko ndabakora ko ndababwira ibyabo cyane abahungu ingeso mbi abahungu usanga dufise by'abantu tukiri tukiri bato ni nk'ubugwaruka nibo benshi baca bashaka gutaha amakomenti bavuga ku bijyanye no kuntuka bavuga yuko ibyo nkora mbana ndi umusazi n'urumogi n'inzoga ibintu bijyanye n'ibyo hari siponsoro ufite bona bwa siponsoro kubwa siponsoro ni ikintu ni ikintu gushyika ubunye umuntu sinavuga ati ego canke oya mugabo rimwe rimwe ihora iboneka ni kubwa sponsor itari atakontra mufitanye n'ubu ariko aragufasha yigeze kumbaza ku bijyanye n'uwitwa wa Eric Nyandwi ego Eric Nyandwi ni ni umuntu arongoye arongoye ikinyamakuru ciwe UBM News ni umu ni umusore nawe akiri muto wa muri muri Dallas ni kuvuga muri Texas ni muri leta zunze ubumwe za Amerika niwe yigeze kuba amfasha mu minsi yahera arashiramwo n'uburyo bwiwe gushika n'ubu navuga yuko ariwe amba hafi cyane cyane mu bijyanye n'impanuro no gukora ku mufuko kugira ngo iyi paji yanjye ishobore kubona n'abantu benshi ni kuvuga iyo sponsored nama none n'amahera atanga kubera bimerwa none se ubwo utwo dukino wandika no gukina ubwabyo byo hari amafaranga bikwinjiriza hari amahera bikwinjiriza ku buryo bigutunga yaba ndabikora ukumva narabihebye kuva kera sindakubesha Mm.
ndabikora kubera ndabikunda kandi ndabishoboye ndabikora kubera ndabikunda kandi ndi- kubera ndabishoboye Ni- niko novuga hama ubunye bo ubu novuga ko biriko biraza buke buke ko birashika bakantumbira ahantu hatandukanye nkuko ubu mu minsi yahera nahise nahise igiteramo ino na mugenzi wanje umwe w'umukomeje cyose ikorane igiteramo ino igitega niyo n'ubu niho nkiri ndindiriye amanejo haza mbere n'akajya ko kubira aba barundi baba mu cyanguzo nubwo abanyacanguzo bose ejo ndafise ikindi giteramo ibyo igihe cy'isaha cumi n'imwe z'umugoroba amasaha y'uburundi kuri geta nuko noneho rero dani yongera arabaza ati ko tutakuza ati jyewe sinkuzi ku giti cyanjye ati wambwira ubuzima bwawe bo nta kibazo nitwa isenge rodrigue eh, mfise imyaka cumi n'icyenda navukiye mu buyenzi nkurira mu nyakabiga nongera nkurira mu bwiza gushika ubu naho mba mu gisagara ca bujumbura mu kati ya ngagara hama ndiga niga mu- mu mwaka wa mbere mu bijyanye n'ugu- n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru uratsinda Eh, ndavuga mu manota ubona amanota meza cyane rwose cyane rwose benshi barakunda kumbaza ku bibazo bijyanye n'icyo ingene inkuru ndabyiyumvira n'umwanya wo kwiga ariko niho nasanze uzwi ko komedi ari ingabirano kubera umwanya nimvira inkuru ni ikintu sinigera nimvira inkuru munsi y'igihe cy'isaha umunani z'ijoro inkuru zose ziba mba nanditse mu gatondo cyangwa ku mugoroba mba- ziba ariba ziyumviriwe igihe cy'isaha umunani z'ijoro niyo na- nibyo niyemeje mu buzima bwanjye niko byama bimeze saa munani z'ijoro mba ndi maso kubera nimvire inkuru kanaka nshobora kwandika ejo hirya y'ejo bijyanye n'igihe tuba tugezemo dusabe wiriwe mwiriwe mutama amahoro ni amahoro rwose uratangaza iki waje arashaka kubaza gitoro amutera intege ku byo akora by'amakomedi ndamubaza ikibazo kimwe Mm.
ati mbega niyo niyo ukora ibiteramo byinshi mu gihugu cyose kugira ngo hano abarundi imitima wese n'iri kiragarukana agahengwe kubwira agahengwe karakwire umutima yabo neza cyane rwose Ye.
cyane cyane amuka- agatembera mu gihugu- mu gihugu hagati ati wowe ngahe igihanga naho nyine akazaguteramisha muri bubanza murakoze byari ibyo ye urakoze nawe dusabe na ernest turi kumwe kuri telefone ernest wiriwe neza Yiriwe.
yego hanyuma hari ikibazo ufitiye gitoro Ego, gusa nagomba ndamutera intege ndamubwira yuko yogerageza agakoresha ibiteramo byinshi kuko nino ino iwacu ubu kubera n'agahindu kamaze kugaruka mu gihugu cacu amahoro n'umutekano bikwiye yogerageza akaorganiza ibiteramo byinshi kugira ngo turonke natwe tuza turateramira kuko ubu igihugu ni nyabagendwa kugira twese tuze turaronkera aho tuza tu- dufate okipasiyo kugira ntituje mu bindi- mu bindi byo dusamaza ernest urakoze ok namwe murakoze duhamagare na erike noneho gitoro abasubiriza hamwe erike wiriwe neza biriwe kamirindi uratangaza iki muri byura yego yego yego ndamukiriza gitoro kayisutiye arakwemera cyane hanyuma Mm.
yewe ngomba kumubaza utubazo turi- dushika nko nko kuri tubiri yavuze ko atamasiponsoro afise mugabo uko ndabibona jewe ndiko ndaraba ukuntu apata a- agira partage y'ibintu whatsapp na facebook akabikorera rimwe nibaze yuko ivyo bintu bidaheze ngo bimworohere mu gihe yoba atafise sponsor oge nawe mufasha aho hantu yohampera umuco kubera sinanyuzwe cane yacishije mu ngo sinanyuzwe cane Eh, akandi kabazo fise naka eh, avuze yuko aragira ariko aragira amaturunuwa mu ntara ubu yavuze ko ari igitega namba ntihenze yego muri iyo- muri ayo maturunuwa ubwo nta nta kantu ka- kogira ati hari umuntu ariko aramufasha kugira ngo agere ayo maturunuwa kubera ndazi kugira turunuwa mu gihugu cy'u Burundi si ikiro coroshe cane utegereza kwitaho uko bishoboye kose ubwo ako kabazo nako karagaruka kuri ibi ngibi bya sponsoro yego yego yego yewe urakoze cyane gitoro dusabe Ernest na Eric bavuze utuntu tubiri urebye kuki udakora ibitaramo byinshi ushobora gukora ibitaramo byinshi mu gihugu hose bakakumenya ibyo byari byiza cyane rwose rwose nabyo nifuza mugabo ibyo ni ibintu bisaba uburyo nanjye gushyira umunyeshuri ntako nifashe sina sponsor ukuvuga rero ko ari ibintu byo kwitondera kandi n'ubu ibitaramo ndiko ndakora sije navyiteguriye ndi umutumire bagushika ubu ejo na- na- nasubiye kwivuga ko ejo mfise igitaramo mu- mu mu ntara ya cankuzo aho se ndi umutumire ivyo na- ibitaramo bibiri nakora ibi- aha nyene aho nkiri n'ubu igitega navyo ni ni- aho naba natumiye nari natumiwe n'umugenzi wanje w'umukomezi bita kamotesi nuko Eric rero ati kuri icyo kibazo cy'umusponsor ati ntabwo nanyuzwe ati nsobanura kurushaho ati kubera ko nko- usibye ko umaze kubivuga nyine yuko ujya gukora ibitaramo uri umutumire ati nk'ibyo bitaramo kubikora biragoye kubera ko bisaba amafaranga ntiyanyuzwe rero none nagira ngo wongere umusobanurire uko wowe ukora ah, uwo mwuga wawe wo kugenda ukora utwo dukino Eh, uko ndawukora ni ukundandika kuri facebook hama navuga yuko ndafite abantu benshi bankunda bakunda ibyo nkora Ba- navuga ko kuri page ya facebook nigeze hari umuntu wigeze kumferisitaramo agashimyeho aribyo ndi umurundi wa mbere nkora ku giti cyanjye mfise abantu benshi bakurikirana vuga abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu nibo uko mba nshize ko inkuru hariho aba- abatari bake bazipataje bakazikwiza hose n'abandi rero mba narateguye ibyanjye aribyo ndamvuga nti reka ndabahereze kuno kuno kumbonye nibyo niko barakora rero nuko ndabikora nta sponsor mfise nta sponsor mfise umuntu afasha ku giti ciwe abo nibo dukorana ubu ni umwe wese afasha ku giti ciwe pascal biragaruye ati ubu bitangiye kwinjira mu barundi benshi ariko kera bakubona nk'umusazi niko icyo kintu cyo kukubona nk'umusazi ntabwo kiguhungabanya rodrigue we Sha, ico kintu n'ukuri kirangira cyane rwose kuko asha nicyo cyama kiza imbere mu barundi ugize akantu igitega icyo byari byaranshikiye byaranshikiye ni ukuvuga ku munsi wa gatanu wenda gitega ahantu ariko ndakina n'umwe w'umukobwa ndiko ndababwira ndiko ndababwira ibintu bikunda gushikira abakobwa bava ruguru bati ivyo na byone hama ndongera ndajya kuvuga ukuvuga umupasiteri wo mu kabari ndiko ndababwira ibintu nk'ivyo bijanye ni- ni- n'ivyakoze n'icupa ntumba nuvuga banyise umusazi umwe mubi umwe mubi umwe asara anywa urumogi mbere baho baciye bavuga ngo ashati sinzi sinzi bavuze ko nkwi- nkwiye kujya kwa rojanti ku mu- ku muganga avura indwara zo mu mutwe Eh, niko abarundi rero babifata mugabo si uko na gatonya si uko jewe gitoro ubwa rodirige je ndakomeye nda- ndizi ijana ku ijana n'abambonye baranzi ndakomeye
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko reka tubibutse amakuru twabwiye twabwiye ko abantu batatu barayagandaguye muri komine ya mugamba zone kivumu mu ntara ya bururi twabwiye kandi ko mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yasozereye urugendo rw'urumuri rwitiriwe amahoro mu ntara ya Cibitoke iyi ni inkuru twabwiye ni inkuru y'umusirikare ya- ya- yapfuye ejo ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba igipolisi kivuga ko umusirikare ashobora kuba yari yahuye nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigaruke ngaha tuboneho ah, akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe no ku- kwegeranya ikiganiro turabifurije mwese rero amahoro n'umugoroba mwiza ariko mu kanya mu isaha ya imwe turabashikiriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika